muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ndabashuhuje mwiriwe neza ni thomas kamirindi muri kumwe uyu munsi ni kuwa gatandatu muratwumvira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi mu rwanda fm ijana na kane n'ibice bitatu ndetse nimujye no ku rubuga rwacu rwa interineti wazi itatu akadomo radiyo yacu voa akadomo komu
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
tuvuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
nuko rero mwese mwese ikaze ni umwanya wanyu turi kumwe na habinshuti mariko mariko we
yego ndabumva neza uraho neza urakomeye muraho murakomeye ijwi rya amerika yego yego uratangaza iki se
hano i kigali mu rwanda tumeze neza ikirere kimeze neza ni amahoro rwose mu gihugu cyacu tumeze neza kandi turabishimiye ku ijwi rya amerika hanyuma ko yego wari watwandikiye kuri facebook ngo ejo twaraguhamagaye hanyuma ikoranabuhanga itumanaho riranga bari baguhamagaye muri cya kiganiro muri isanga
yego mu kiganiro muri isanga barimo bavuga ku kibazo cy'uburyo abadamu cyangwa se abakenyezi bashobora kwitwara mu gihe bamaze kurushinga
wari ufite ikibazo cyangwa wari ufite igitekerezo nari mfite igitekerezo nanjye nashaka aho gutanga nubwo ndi umuhungu cyangwa se ndi umusore ntarahashaka uri ingaragu
ndi ingaragu ariko ibyo ari byo byose hari ibyo mbona kuko mba mu muryango mfite bashiki banjye mfite mama mbese ndi umuntu kandi ndi umunyarwanda uba mu muryango uzi ibijyanye n'abadamu cyangwa abakenyezi gitange rero igitekerezo cyawe
igitekerezo cyanjye natangaho kuri iyo ngingo ndatanga ibitekerezo bibiri yego ndatanga igitekerezo kijyanye n'ingingo y'ejo ndetse n'iy'uyu munsi ijyanye n'itangazamakuru rikorwa n'abajene cyangwa urubyiruko ndahera ku cy'ejo cy'abakenyezi ni ukuvuga ngo ni uko ndimo kuvuga abakenyezi kuko ryo jambo rikunda gukoreshwa cyane kuko mu rwanda duhuza n'abarundi ubundi abadamu ni ukuvuga ngo nyuma yo gushaka ubundi umuntu arabanza akaba umukobwa akagira umukunzi agashaka kubaka urugo iyo umaze gushaka ikintu cya mbere ugomba gukora ugomba kwita ku mutware cyangwa umugabo wawe kuko uba waramusanze waramushatse yaragukunze akaguhitamo mu bandi bakobwa mwanganaga cyangwa mwabanaga agahitamo wowe kugira ngo umubere umugore cyangwa umubere umugeni uba ugomba kumuhitamo ukamwubaha ukamukunda ukamwereka yuko ndetse ukamurutisha abandi bose mbere y'uko ugira ibindi byose utekereza ukabanza gutekereza ku mugabo wawe bityo ukanabona uko utekereza ku rugo rwawe ariko nawe mugabo nawe mugabo ugomba kwita ku mutegarugori wawe ugutegera urugore rw'urugo umugabo agomba kwita ku mugore we amuhahira amuha ibyangombwa bindi ndetse nawe akamukunda nk'uko nawe aba amukunda umugore nyuma yo kugera mu rugo ntabwo agomba kwicara ngo afate amaboko yirirwa ari wa mukobwa wo kwica amaga nk'uko amatata yabivugaga ugomba kuba umukobwa agakora agashaka akazi niba yarasanzwe agafite nk'urugero akaba ari umwarimu agakomeza akaba umwarimu agakomeza akigisha cyangwa se niba ari umuganga agakomeza kuguma ku kazi kugira ngo wa mushahara ahembwa uzajye uza uze mu rugo kuko burya urugo ni urwa babiri ni urw'umugore n'umugabo eee nubu ingingo y'uyu munsi rero y'itangazamakuru rikorwa n'abajene aha
ndatangaho igitekerezo ni ukuvuga ngo abajene baba bazi ibigezweho cyangwa se ibyo mu rwanda dukunda kwita ngo viziyo eee kandi abajene baba bazi ibyo abajene bagenzi babo bakunda aha
none abajene bakunze no kujya kure bakajya gucukumbura muri bya bindi bya kera cyangwa se byo muri kahise mhm bakabizana ugasanga nk'umujene w'umunyamakuru urugero ndatanga nk'urugero ugasanga umujene nk'umunyamakuru eh, w'umunyarwanda ashobora kujya gushakisha amakuru y'ibijyanye na perezida donald trump wa leta zunze ubumwe za amerika akazana amashuri yize akareba ubuzima yabayeho mhm abajene baracukumbura cyane ibyo ngibyo bigatuma urubyiruko rukomeza kubakunda eee ikindi ni uko abajene iyo bakora itangazamakuru bararishyushya ugasanga bafite ibiganiro bishyushye niba ari ibiganiro by'ingendo ugasanga bo aho ba bandi batagera ku kibuga bo bigirayo bigererayo ugasanga imvura yagwa izuba ryava ari ku kazi mbese arashyushya ikinyamakuru kimeze neza Ikindi Ariko ni uko se- urubyiruko rw'abanyamakuru Niko- b'abajene bakunze gutera imbere cyane Mariko Aho we.
badatanga- yego
hari akantu numva tutemeranwaho ijana ku ijana iyo uvuga ko abajene bacukumbura abanyamakuru b'abajene bacukumbura na- n'akahise ni ukuvuga mu mateka aho ntabwo Yego.
tuhemeranwaho neza ijana ku ijana
Mhm.
urugero nko mu rwanda abanyamakuru abanyamakuru bamwe ntabwo ari bose abanyamakuru batoya kuri jyewe hari Yego.
utuntu tubabwira tw'u rwanda rw'ejo bundi mbere ya mirongo icyenda na kane hari abakeka ko u rwanda Yego.
rwatangiye muri mirongo icyenda na kane noneho Eh.
tukaba kandi ari abanyamakuru twababwira utuntu twabayeho mbere bati "Mm, ibyo se birashoboka ni ukuvuga ngo yego ndemera ko hari abanyamakuru ntabwo ari bo bonyine bacukumbura Mhm.
ariko rero burya hari n'abandi batabyitaho
kutabyitaho nta kundi ni ukuvuga nk'ubu ngubu muri afurika cyangwa se ku isi hose hari indwara ijyanye nayita indwara kuko ni ikigezweho indwara ijyanye na tekinoloji aho Eh.
umuntu yicara aka- agakora- aga- agafata interineti interineti akaba ariyo imutwara aho Mm.
kugira ngo yigire kuri tere cyangwa se yigire hahandi za nkuru zabereye icyo nanone ni kimwe mu bibazo abanyamakuru b'abajene bafite Mm.
aho aho badakunda kujya cyane mbese bigendera ibivuganira n'abaturage ariko nanone itangazamakuru rigomba kwaguka ni ukuvuga ngo ntabwo tuzahora dukoresha abanyamakuru ba- bakuze ni ukuvuga ngo urubyiruko nyine rugomba gutera imbere bikanagaragara yuko rwabonyemo akazi kuko iyo itangazamakuru mbere na mbere itangazamakuru aho nanjye nemeranwa nawe ni uko Mm. Mm.
abanyamakuru bakuze Mm.
cyane cyane bakunda kuvuga inkuru zi- zinonosoye Mhm.
arayitondera akayikora neza na, na, niba niba ari na interview cyangwa ari ikiganiro mwagiranye yaguhaye Mhm.
ya makosa ya magambo wagiye uvugamo ashobora kuba yakumvikana nabi akagerageza ukuntu agomba kuyasasira icyo ngicyo nicyo abanyamakuru bakuru bafite ariko nanone urubyiruko mu itangazamakuru ruraryoshye cyane muri rusange erega burya ibyo twavuga byose ibyo twakora byose aho ndemeranwa nawe ko abajene yego ni ngombwa bagomba kugira ibyo ngibyo ariko bakigira no ku bandi no ku babakuriye mu mwuga no mu buzima busanzwe Ni- urubyiruko niko rugomba gukoranaho ubundi iyo tu- rutabikoze usanga rwatannye rwakoze ibintu bidafite umutwe n'ikibuno mbese ni hahandi ni- ndi- ndibwira yuko umugani w'abidishyi uwuzi urawuzi ni ukuvu- yego
umugani w'abidishyi umwa- um- um- um- umusore abaye umwami aravuze ngo abantu bakuze bose ntibabice barabishe ariko umwe mu ba- mu ba- mu basirikare be bakomeye abajenero we ahisha se aramuhisha aramuhisha aramuhisha uwo mwami ikintu cyose avuze bose bakavuga bati yego mwidihe yego mwidihe yego mwidihe noneho baza kujya guhiga bica inyamaswa nziza bayikuraho uruhu rwiza cyane umwami ati nimurunyambike bararumwambika rukiri rubisi noneho uko rugenda rwuma uko iminsi igenda ihita rukagenda rwuma rukagenda rumukoba rumukobanya noneho akavuga ati ariko ndapfuye bidihe abandi baturapfuye mwidihe
kuko icyo yavugaga cyose barakurikiraga bakavuga gusa yego mwidihe ariko ndapfuye bidihe yego urapfuye mwidihe noneho agiye guhonoka agiye gushyira amakuka umwe muri wa wundi wari wahishe umusaza aravuga ati ariko mwami ati ngiye kugerageza turebe ukuntu twagukiza hanyuma nukira ushaka unyice undi ati icyo wakora cyose rwose icyangombwa ni uko mbaho
uruhu rumvaho yego aragenda azana wa musaza bakubitwa n'inkuba yego kubona umuntu w'umusaza kandi bari bazi ko abasaza bashize umusaza ati nimufate amazi mwuzuze umuvure bafata amazi buzuza umuvure arababwira ati nimufate umwami mu muzikemo mu mazi mu muvure bamuzikamo uruhu ruratangira ruradohoka ruroroha noneho ati ni mu rukebe rumaze koroha neza ati ni mu rukebe mu ruce mumukuremo amukuramo bamukuramo arahumeka urumva ava ibuzima jibuntu kandi yarabanza inama
wa musaza aramugororera agororera n'uwo mujenerali we nuko ahita atanga itegeko ati abasaza se ko twamaze yego ntabwo twabagarura ariko noneho niba hari n'undi wamuhishe ntibave ibuzimu bajye ibuntu bagaragare twebwe ntacyo twishoboreye icyo nashaka kuvuga ni iki uwo ni umugani w'abanyarwanda ni ukuvuga ntawe udakenera abajene ntawe udakenera abakuze urabyumva
ndakumva igihugu kitagira abakuze ntawe kiba kijya maze rero mariko wereka twe kwigomba mu magambo hanyuma duhe nanjye igitekerezo cyanjye cya nyuma ni uko abanyamakuru b'abajene ni uko nabo bagomba kubaho ndetse bakanakomeza bagatera imbere kuko uko radiyo zigenda zitera imbere zikoresha abanyamakuru b'abajene niko zirushaho gukundwa nk'ubu nko mu rwanda dukunda ijwi rya amerika cyane bitewe n'uko hari abanyamakuru b'abajene bavuye inaha mu rwanda bakaza kurikoraho nk'urugero ahantu uherutse guha akazi umuhungu rwose wadukoraga ikiganiro cyiza kuri televiziyo witwa erenesito ugeze iwe uriya rero ari umujene ni uko yari afite ikiganiro yakoraga kuri televiziyo saa kumi n'imwe kuri televiziyo y'igihugu buri muntu wese yagombaga kuba bamaze gushyiraho kugira ngo arebe erenesito rero ikibazo kiri mu rubyiruko ni uko urubyiruko rukunda gukurikira icyo mu rwanda dukunda kwita ngo ikigare niba bamwe bagiye hano bakajya ku rwego rw'imyambarire abandi bakajya ku rwego rw'imyumvire aho ngaho abanyamakuru bagira gutya bakavuga ati abantu mwe ibintu muri gukora nubwo muri muri viziyo twe turabona viziyo murimo kujyamo atari
ye mariko we izo ni inama z'abakuru abanyamakuru rwose murakora cyane kandi umurimo mukora ni mwiza cyane ndetse ndagushimiye pe icyitegererezo ku bantu benshi ye ndagushimiye cyane rwose urakarama hanyuma rero reka duhe n'ijambo na erike yego ye urakoze cyane murakoze kandi mugire akazi keza washington bisi usuhurize abanyamakuru baho barimo ba fokasi fasha umunyamuziki w'umunyarwanda yego ese umuntu witwa frederic nkundikije aracyakora ijwi rya amerika aracyarikorera ariko ubu ngubu ari muri ka konje ari muri konje ndamwibuka yajyaga akora kuri tekinike cyane yego ijwi rya amerika urumva ko ndikurikirana kuva mbese ahantu hose ngewe ni nk'aho ndi umuntu nanjye uwo muri ijwi rya amerika nuko nuko rwose ndagushimiye byimazeyo komera
murakoze cyane kandi ye inshuti za washington murisanga he twebwe mu rwanda ko turi ku manywa ku gicamunsi izuba rimeze nabi rirakambye ubu ni saa tatu na cumi n'itanu
saa tatu za kumanywa za nijoro mu gatondo rwose mu gatondo ubumwe bwa bamwe ni ubwo ngo bamwe kuko no muri wikendi batarabyuka eee niko bimeze ariko we komera komera mwiza twe mu kanya tuba tugeze nijoro yego yego
murakoze ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda mariko rwose tubaganiriye muratubabarira mbashimire ko mwihanganye uwa mbere nshimira ko yihanganye ni eric eric we eric amakuru amakuru
ni meza tumasi namwe ku isi ry'amerika mumeze neza tumeze neza rwose uratangaza iki
icya mbere cyo nashaka ibyo kundamukiriza hari umumenyeshamakuru muri nkunda w'isi ry'amerika yitwa eric bagira ubusa murabundi nyine avuga izina ry'iwe rirarinjohera rwose
ndizera yuko ubu ngubu nawe ari kukumva ariko ndaza kugutumikira
yego turi kumundamukiriza yeee yego nashaka gutangaza aha
jewe ndi umunezera ndi umutaburimere umuntu avuza ingoma yeee
hari itegeko baheruka gufata ryo kugira ryo kubuza ingoma kubuzwa muri mariage urazi ko ari akaranga k'uburundi kuva kera na rimwe yeee
iyo ngingo iyo ngingo narayishimye naho ndi mutaburimere utumenga ibintu by'amamarishe guseruka kenshi bitari by'abanuka mugabo narayishimye ikintu nashaka gusaba leta ni uko yoza irategura kenshi ibintu by'amahiganwa amakompetisiyo kugira imigi itabasha kugira guseruka kenshi ko hacaseruka imigi myinshi iri yegamiye nka zone cyangwa komine urumva ijya migi yigenga kenshi nibyo ziraseruka ko biba ari ibintu byerekeye igihugu nashaka nsabe leta ibyo ki itunganya ibintu by'amakompetisiyo yo kuvuza ingoma
imigwi yose y'ingoma mu burundi byo biraseruka byuba byiza none se nimba uvuga ngo ushima icyemezo bafashe ngo ingoma zigomba kuvugirwa umwami gusa nk'uko byahozeho ubwo noneho kuki mwakora amarushanwa
amakompetisiyo kugira kugira tubone umugwi ushoboye urumva biradutera intege iyo habaye amakompetisiyo menshi kuko kuva kera narinda ingoma zari z'umwami kandi ingoma zari zubasha yego ingingo bafatiyeho yuko abakobwa badasubira kuvuza ingoma nayo ni niyo kuko ni ikintu cy'akaranga kandi gishobora gutakaza imico yacu ikintu cy'amakompetisiyo cyari gikenewe kuko ubu ingoma zimaze kugira kwemerwa mu rwego mpuzamakungu urumva ko amakompetisiyo agize nibyo kuko no hanze ziraseruka nibyo ingoma z'uburundi zagiye mu murage w'isi yose muri unesco
yego eee yego nuko akanyuma rero ngaho uvuga akanyuma uhinda amagambo yego akanyuma ubushize bari banyemereye ko uzataca mu kiganiro cy'umuziki Yee. ndakwemereye yuko ariko nsaba imbabazi nisegura ko ntaguhamagaye koko nta kibazo noneho inosenti nimero yawe arayishyingura neza ndakeka mu cyumweru gitaha hari umusore tumaze kuvugana na mariko habinshuti umusore mushyashya hano ku iradiyo ijwi ry'amerika witwa wugezi we ernest ndakeka ariwe uzakora ikiganiro cy'umuziki mu cyumweru gitaha reka ndamuha nimero yawe dufatanyije na inosenti ubu ngubu turi kumwe hanyuma azaguhamagare nzajye- nzamwibutsa kandi aguhamagare urumva Yego, urakoze tumasha akazi keza ama uramutse na erike bagira ubusa ndabikora rwose urakoze cyane Eh, Eh, ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro cyanyu murisanga ku wa gatandatu rero musangira amakuru ibyiyumviro ibitekerezo mu bwisanzure mwese muba muri abatumirwa muba muri abatumire turi kumwe na kwizera imana kwizera imana we
karame amakuru
ni meza ni meza uratangaza iki rero
Eh, nagomba kubaza Mm,
urabona ubu uherutse bagiye barasaba kenshi kenshi ko iki kiganiro cyamurikana ko cyokongereza umwanya nikumva yuko kumbura usanga hari igihe mutumira nk'umutumire mutumirwa nako noneho ugasanga abanywanyi bari bagikeneye kubaza byinshi ariko rero kandi ugasanga gahera ata ntuza ata ndetse hari hakiri benshi bifuza gushyikiriza ibyiyumviro bari mwavuze ko muzo mugiye kubishyikiriza kumbure aba aba abakuriye ku iradiyo sinzi ko kumbure inyinshi baba barabahaye ko hoba hari icyizere ko akanya kazatinda kongerwa kumbura
rero reka nkurahire pe ubutumwa bwanyu turabutanga inosenti nanjye turabutanga buri gihe twaba turi mu nama z'abakozi tukabivugira mu ruhame rw'abakozi bose dukorana byaba ari ukubishyikiriza abakuriye iyi radiyo turabikora ndakurahiye pe turabikora rwose ariko rero nyine nk'uko ubyumva nawe ntabwo ari twebwe dufata ibyemezo ni bo noneho rero baracyabyiga niko bahora batubwira ngo nimuramuka mubitubajije inosenti nanjye tubasubize gutyo baracyabyiga baracyabyiga igihe igisubizo kizabonekera bazakibaha urabyumva ariko turongera n'ubu ngubu tubibabwire kubera ko ubidutumye turabikora rwose urakoze rero cyangwa hari akandi ufite
muzaba mukoze muzaba mukoze ikindi ni uko kumbure abakungira ku rutonde bazatasha ubutaha yeee
yego nta kindi
nta kindi kabisa byari ibyo ndagushimiye
nuko murakoze murakoze ikomana murakoze radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro murisanga nk'uko bisanzwe ku wa gatandatu umwanya ni uwanyu na watsapu yacu ni rimwe magana abiri na kabiri magana ane mirongo ine na rimwe mirongo icyenda n'icyenda mirongo itatu na rimwe hanyuma facebook voa radiyo yacu natan oh ni inosenti ntabwo ari natani inosenti we uratangaza iki
ndatangaza ko uno munsi twari dufite umunsi mukuru wahariwe abarwayi uyu munsi ku wa gatandatu
uno munsi twari ku munsi mukuru wahariwe abarwayi tukaba twamye twibuka abacu baguye mu ntambara yego tukaba twawimbaje neza n'ubu akanyamuneza ni kose nta muntu yidoga tukaba tuge dutere ibyatsi nabo bose biyamiriza ngo imbonerakure ngo zikora amabi ngo zicoteze abanyagihugu kandi dufatanye mu nda n'umutekano uri wose hano mu gihugu amatwi tuteshuzwa nabo bose bavuga nabi imbonerakure kandi dufatanye neza nawe se uri imbonerakure nawe uri imbonerakure
turi imbonerakure mugabo tubanye neza n'abanyagihugu nta muntu yitoga mugabo abanyagihugu bose barabishima nta muntu n'umwe atagiye kuwibuka uyu munsi mukuru
hanyuma usibye se ko uri imbonerakure uri n'umukukuru uke mu gisirikare cyangwa uracyari umusirikare
oya turi ubukukuru uke mu gisirikare nicyo gituma twari ko twibuka uyu munsi wacu tugaca dukeshezwa nabo bose bavuga nabi uburundi ngo nta mahoro ahari kandi n'abantu barara baragenda ijoro ata muntu abafata ata muntu abakoma tukaba yuko tubabwiye yuko tubateshuze yuko hano mu gihugu cyacu ari amahoro kandi dukwiriye dutunganye ahubwo ino se n'abo baba bari hanze y'igihugu bose bakaza tukifatikanya hano mu gihugu cyacu ino se reka nkwibarize kuri umukukuru ke leta iraguhemba
ego leta hariho udufaranga nyine duhembwa mugabo hariho n'amafaranga bari bemeye muri unicef mugabo bataradushiriraho ko ntasaba rero ko ko bari batwemeye ko utu dufaranga ko badushira ko bakadudushirira ko twe twararindiriye n'ubu turabura ko utu dufaranga bodushira ko kweri eee
ego ubu ngubu baguhemba ngahe
nyine ni uturega tw'umuntu yifashisha si ukuvuga ngo ni umurengera nyine ni utw'umuntu nyine tumukwiye umurengera sinzi niba hari umuntu wahembwa umurengera
birashika ukasanga utw'umuntu aronka n'utw'uwundi ntiyangana wumva umwe wese ni ku giti ciwe
muri utwo muri utwo ngutwo leta iguha hari utwo ushobora gushyira ku ruhande ukatubika
heza turatubika nyine tukiyungunganya hama ari nk'umutare tukadandaza kandi na nyine aradufasha hama hariho ikindi nabwira imvuga yuko bavuze yuko ko ata muntu azovuza ingoma bafata bavugiriza ingoma ari nko ku munsi w'ubugeni mugabo abantu ayo mategeko ntibayakurikije mbona nkuma ku rubanza bavuza ingoma batarika kandi leta yaribukije ati ntihagire umuntu azosubira kuvuza ingoma atari nk'umukuru w'igihugu canke ahantu hagiye mugabo abantu ayo mategeko ntibayubahirije yego ubwo nimba ari itegeko abarirengaho rizabahana
yego cyane mbona ari nko ku mamanza batwara ingoma bakavuza bagatamba kandi leta nayo yabivuze ati ntazogire umuntu ngo bazosubira kuvuza ingoma hataje nk'umuntu w'icyubahiro cyangwa nk'umuntu w'umukuru w'igihugu nyine kuko kera kuko ingoma zivugirizwa abantu nyine bubashwe hano mu gihugu cyacu hanyuma ko yego ko uvuga ngo ni itegeko na eric niko yavuze ni itegeko ryakozwe n'inama nshingamateka rinyura mu nama nkenguzamateka hanyuma perezida wa repubulika aritaraho igikumwe
ngaho ni bwo kuradiyo kuko mwigeze gushishaho ikiganiro yuko kibuza yuko atamuntu azosubira kuvugiriza ingoma yaba nko ku rubanza cyangwa ku bugeni kandi yuko bibujijwe ingoma zizovugirizwa nk'umukuru w'igihugu cyangwa nk'abandi bantu bubahitse yego nyine ibyo nabyumvise ibyo nabyumvise ariko sobanurira abandi nimba ari itegeko ryanyuze muri izo nzira zose kuko itegeko niho rigomba kunyura cyangwa se nimba atari aho ngaho ryanyuze tumenye nimba ari iteka ry'umushyikiranganje kanaka cyangwa ry'umukuru w'igihugu n'irihe tegeko muri kuvuga iryo tegeko ryanditswe nande
iryo tegeko ryatowe n'abashingamateka ni nuko bamaze kuvuga yuko kibujijwe kubuza ingoma atari umukuru w'igihugu cyangwa umuntu wubahijwe bibatwibata yuko ryamaze kujaho yuko ryo kubuza ryo kuvugiriza abandi ye nimba ari itegeko itegeko burya riteganya n'ibihano kurirenzeho ubwo ngubwo ni ukureba ukuntu rizajya rishyirwa mu bikorwa muzajye mutubwira mubwire n'abandi inose urakoze
yego hariho n'akandi nagomba kuvuga kagufiya ariko inose
yego eee
yego hari ikiganiro kica ngo dususuruke cyangwa kivuga ku wa gatandatu mwavuze yuko twotanga inimero mukaduhamagara mugabo tube turakura nta n'umuntu n'umwe bahamagara sinzi ngira sinzi ko biraca mu buryo yenda kwemereye yuko tuzabahamagara hanyuma mugatashya ndabikwemereye pe
yego mugabo ntimutuhamagara turahamagara ikiganiro dususurikane ndagihera ata muntu muhamagaye sinzi rero ko murabishyira mu ngero ye nimba ari n'udukosa twakoze tuzadukosora tujye tubahamagara urakoze cyane ye ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda muri isanga turi kumwe na emmanuel emmanuel we muraho muraho tomasi we uraho urakomeye
ye ndabona nkomeye pe impande ishimwe uratangaza iki rero
urebye ni ibisanzwe ndaho yego ni byinshi ni byinshi byo gutangaza uranyemerera uyu munsi utuntu tugizwe n'ingingo eshatu ariko rero tugire tugufiya
ndahina rwose ndahina ndagerageza ahubwo reka nyarutse ne gutwara iminota aha ndahera ku bijyanye n'amakoperative ndi i kigali mu rwanda hari politike ziza zigaturwa ku baturage bakabwirwa ko hari iz'iterambere nyamara wajya kureba ugasanga ni ibintu biri korose ntabwo ari ibintu bifitiye akamaro abaturage ahera mu mwuga nkora hari umwuga w'ubuhinzi ariko uyu munsi ubuhinzi bwa none burimo politike idasanzwe harimo abantu bashaka kwikubira ibya rubanda urakora ari koperative ya koperative yamara gukora ibyo yagezeho bikaza kuba iby'umuntu ku giti cye bikaza kwegukanwa n'umuntu ku giti cye kuki uza mutamujyana mu nkiko
aha ngaha hari ikibazo toma buriya ibintu by'abantu benshi urabizi kugira ngo uyu munsi ugane urukiko birasaba igarama hano ntabwo ari ibintu byoroshye kugira ngo ugane urukiko birasaba kugira ngo ba bantu bose mube mwahuje kugira ngo muzahuze na ba bantu rero kurya abantu benshi biragoye ndaguha urugero amafaranga iyi nkuru iriho muri ubu kuri ubu ni ukurya amafaranga y'amakoperative y'abahinzi ndetse n'andi makoperative muri rusange reka nguhe urugero kuri koperative z'abatwara abantu ku mamoto abamotari ni koperative nko mu mujyi wa kigali igizwe n'abantu bagera ku bihumbi ni amakoperative agiye atandukanye abantu bagera ku bihumbi cumi n'umunani abo nibo bazi mu kuri uyu munsi nanone iyo ugiye kureba muri federasiyo ari federasiyo ibahagarariye ukareba ndetse ari n'amakoperative babarizwamo nta kintu usanga aho gusanga koperative ziri mu bihombo zirimo amadeni amabanki wajya kureba ukuntu ngo perezida wa koperative ejo yafashe amafaranga ya koperative arayanyereza arigendera ejo ukumva undi yafashe amafaranga arayanyereza arigendera kandi umunyamuryango agahita gukorera muri koperative iyo yigendeye urashaka kuvuga ko ava mu gihugu
cyane rwose benshi baragenda abatavuye mu gihugu bakaba ari abanyabubasha bakaba badakorwaho ibi ni ibintu bizwi kandi ugasanga umunyamuryango arashushubikanwa arakoreshwa nabi arakubitwa inkoni z'imfiramubiri abazwa ko atakoreye muri koperative abazwa imigabane ya koperative hari icyitwa ngo nitwigire motari bakagomba kuvuga buretse ariko niko Emmanuel we wowe uri muri koperative niwe wijyanyemo hanyuma abayikuriye ni mwebwe mubishyiriraho muri koperative bakaza kugukubita ngo ngo ibi ni ibi n'ibi bakagukubita
ibi ngibi byumve nabanje kukubwira ko harimo politike ariko ya politike igakoreshwa mu buryo butanyuze umuturage nyiri ukubigenera ntabwo kuyijyamo ari ubushake bwawe uyu munsi nanone tomasi ngira ngo mu rwanda urahazi uranahagenda uzaze uvuga uti ngengeye gukora ikintu iki n'iki sindi bujye muri koperative itegeko rizakugonga rikubwira ko nta kintu uri buze gukora usanga abantu bafite ububasha budasanzwe bagufata bakubaza ngo urikorera muri koperative kandi nyamara wareba inyungu ya koperative ifitiye umunyamuryango ukazibura aho ngaho niho natsinze ndahibaza uyu munsi nanone hari amafaranga dutanga magana atanu nk'umunyamuryango muri koperative runaka buri koperative yose igomba kuyatanga ni amafaranga magana atanu kuri buri cyumweru yitwa twigire motari ukubye n'abantu ibihumbi cumi n'umunani umbare ayo mafaranga ubare n'imyaka noneho umbare ya mafaranga uko angana uyu munsi nanone iyo ugiye kureba usanga ari ibintu biri politiki wajya kumva umuyobozi wa koperative wamuha amafaranga ya nayo yatanzwe yagiye hehe urumva akakubwira ati nyamara mujye mubaza ariko mugire n'aho mugarukira yakuba mugire n'aho mugarukira umutse ariko ntabwo mfite uburenganzira bwo kubaza kuko ndi umunyamuryango w'iyi koperative ariko se manwe hari ibintu hari ibintu burya wiyishe ntaririrwa reka nkubwire gutyo koperative iba ifitiye inyungu umuntu uyirimo ubonye inyungu zawe zibangamiwe ndibwira yuko hari ubutabera hari ubucamanza wowe kuki watinya kubikora n'ubwo wumva wabizira kuba uzira inyungu zawe nutaziharanira ninde uzaziharanira mu mwanya wawe uzakomeza ube uzakomeza ube gutyo ngo abantu bararemereye kandi mu rwanda twumva ngo nta muntu uri hejuru y'amategeko none se wabikoze hanyuma ukareba ingaruka zabyo aho kugira ngo wiyicarire upfire muri roho mutagatifu nk'uko babivuga
ndagira ngo nkubwire ukuri abagerageje kubikora ubwo ari itegeko rivuga ngo urimo urarwanya gahunda za leta ntabwo icyo kintu uracyumva iyo ni koperative ikaba ariyo ihinduka leta
ndakubwira ukuri warwanyije gahunda za leta ni ikirego uregwa rwose kikaba cyanakumerera nabi ugafatwa kwa kabuga ukajyayo ugakubita ugafungirwa mu nzerere iyo ugufasha umuntu w'umugabo washoye amafaranga ari hejuru ya miliyoni ho gato ugakubitwa ukajyana igikondo mu nzererezi ese wagaruka avuga tomo
ibyo bintu uko numva biremereye cyane
ndabikubwiraho ndagira ngo nkubwire buri rwego rwose ujye tureke n'urwego rw'abamotari uretse n'urw'abamotari buri rwego n'abakarani ari abakarani koperative zabo nta munyamuryango zifitiye akamaro ahubwo zifitiye akamaro ba bandi baziyobora perezida n'uwamuhaye ubwo bubasha hari umunyabubasha inyuma ye uriya perezida ntuze kugira ngo niwe hari undi hari undi inyuma ye kugira ngo koperative yitwe koperative hari uwabimubwiye hari uwamubwiye ngo ibe koperative ikorera aha ikorere mu karere ka nabi ikorere mu murenge uyu imirenge buri murenge ufite koperative ugasanga rero aho ngaho hari ikibazo nagira ngo niyo ugonzwe na rya tegeko rivuga ngo warwanyije gahunda za leta gahunda ya leta ni ugukorera mu mashyirahamwe abantu ni ukwishyirahamwe ariko kuba kwishyirahamwe ntacyo kumariye abaturage niyo mpamvu ubwira Thomas uyu munsi wa none uvuga uti haranira uburenganzira bwawe ariko se Thomas mu kuri nimparanira bwa burenganzira abarundi nibo babivuga neza bakankubita intahe mu gahanga ngira ngo nzasubira igikondo nzahava nemeye nzahava nguye hari ibyo bavuga ngo ni ukugwa neza nk'ibere burya ibere ry'umukecuru ngo niryo rigenda rikaguko rikaba ryaguye neza rikagenda uko nyine aka gatatu rero aha
tomasi urabona muri ibi bihe turimo ni ibihe by'ihinga ni ibihe umuntu wese aba akwiye gusohoka n'isuka akajya mu murima agakora rwose ni byiza ariko uyu munsi wa none iyo ugiye kureba aho gukorera uyu munsi rwose ntaho ni ntaho ni hafi ya ntaho n'ahahari rero hari abagiye bahikubira akahikubira nyamara kandi ubona uburenganzira afite bwakagombye kuba bungana n'ubwawe niba ugerageje kubibaza ukabeshywa n'inzego z'ubuyobozi soma nigeze naguha urugero nkubwira uburyo ki nakoreraga mu gishanga kiri mu karere ka ruhango nahingaga amatunda nahingaga amatunda buri cyumweru nabaga mfite umusaruro no kugira ngo ngere ku byo nagezeho ni umusaruro navanaga muri icyo gishanga ariko uyu munsi wa none kikuwe n'umuntu umwe umuntu witwa umunyabubasha aragenda bikora cya gishanga ashyiramo koperative koperative ayita koperative si koperative ntibaringa iri aho ngaho ni iy'umuntu umwe nimba koperative ye yise izina ni koje tugerageza tuyorore ni koperative nyine wajya kure ugasanga abanyamuryango ni uwo nguwo ni uwo dewo abagize iyo koperative ubuyobozi wa koperative ni uwo muntu ukareba inyungu z'abantu benshi zahungabanye nyamara nta kuri bubibaze barakubwira urabeshywa n'ubuyobozi inshuro nyinshi rwose tujye kumva ibisubizo by'abayobozi ngo ntabwo twari tukizi tugiye kugerageza tugikurikirana nyamara iyi myaka ikaba imyaka igikurikiranwa kigakemuka ese toma ubwoko ni ukuri ni ubutabera
ndumva ibi ibyo bintu bikomeye cyane ku buryo
akandi ka kane nsoza ariko yego kugahine rwose ndimo ndihuta kuko nabonye iminota ari mikeya urabona urubyiruko rwo mu rwanda rwose politiki y'amakoperative yari nziza twakagombye no kwishyira hamwe tukanagana amabanki ariko ubusuma ubujura buri mu makoperative ubutumwa yewe nifuza nifuza gutanga ndabutanga ku kigo cya rca gikuriye amakoperative ibi bigo by'amakoperative amafederasiyo agiye ahagarariye amakoperative yaba y'abahinzi yaba y'abacuruzi yaba ni abanyabinyoma ni abantu babeshya ariko nkabishinja ikigo rca gishinzwe kugenzura imikorere y'ayo makoperative ntarambiranye rwose ngira ngo umuyobozi wa rca nibishoboka nibishoboka muzamudutungire imikoro mutubarize imikorere y'amakoperative ndetse uhereye mu gaciro uzahire mu gaciro ugane mu bamotari ugane muri koperative z'abahinzi murakoze reka tuzagerageze kumushaka nawe urakoze cyane
mani barinde nawe rwose ikurinde muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda zimbabwe ni bob marley nyakwigendera bob marley iyi ndirimbo ni imwe yabaye icyamamare cyane yakunzwe cyane mu ndirimbo za bob marley bob marley yayiririmbiye zimbabwe ubwo iki gihugu cyabonaga ubwigenge mu gihumbi magana cyenda na mirongo inani nuko kuva icyo gihe zimbabwe ifite perezida umwe robert mugabe ibirimo bimubaho muri iyi minsi murabikurikira mu maradiyo mu binyamakuru bitandukanye n'uyu munsi abaturage bagiye mu mihanda ari benshi cyane kuvuga ngo natange ubutegetsi amenye gusaza atanduranyije cyane kuri telefone dufite bareke bivugire bareke we
amahoro n'amahoro tomasi kamirindi ni amahoro niko
yego bareke bivugire bivugire ibiki
bivugira ibihari n'ibyo babona
eee nuko muri ibyo rero bihari ni nk'ibihe utangaza ibyo nashaka gutangaza ni ukuvuga ku cyerekeye ibiganiro bigiye kuba by'abarundi yego yego mbona umuhuza naho abo muri sinarede bavuga yuko batazobyitaba bavuga yuko atabutumire bararonka ariko rero nyamba bataburonse umuhuza wayagize nabi kuko atumiye uruhande rwa leta ntatumiye na bajya batavuga rumwe nabo yoba naho nyene ariko aratugira nka yambara agasuku bita ntiva amaraso ca ntiva amosozi kubera twebwe abanyagihugu nitwe tuhabonera kabisa nk'ubu ikiro cy'umuceri cyasubiye ku bihumbi bibiri n'amajana atanu ahandi ugasanga umutanzaniya ugu ku bihumbi bibiri n'amajana indwi gace usanga twebwe abanyagihugu nitwe tuhaboneye kabisa tuhacumukuriye ikigira kabiri nacyo kuri ibi byo bamwe bagira umunsi mukuru w'abagwanyi kabisa je nabonye umenga ni ibintu byerekana yuko umenga ni umwiteguro w'intambara ugasanga aho ibiti baconze babisize irangi abandi basize ko ubushashi bwirabura bagafata ibiti bakabikujya kw'inkoho nyene kabisa ugasanga biyambitse ibyatsi abandi ugasanga bambaye ibiti mu mutwe by'ibibabi ugasanga bubatse ubuzu ahantu bwo buri mu ishyamba ukibaza ati none ibi bintu ni ibintu bwoko imbere bamwe bamwe ku kabare kamwe ngaha hagufi yanjye bahejeje kuhagwanira burya igipolisi nicyo kiriko cyariko kirabanguranya mu mwanya bapfa inzoga bari babahaye ahubwo mvuze ati kabisa iyo nzoga babahaye nyamba yarimwo umuti kuko niba bahejeje kuyinywa baciye batangura kurwana bamwe bamaze kuborerwa
ego kabisa ikindi nacyo nagira mvuge ariko buretse gatoya abo bantu bishyuye ariko amafaranga yo y'izo nzoga bayatanze
bari barihiwe na bajya baba ari abakuru babo kuko abo bagwanye za rimbo nakora ubwabo kabisa eee
ego ntawakomeretse
uwakomeretse je nabonye umwe abandi nabo byari ipfufuri eee
ego kabisa ariko abanyagihugu muratekanye nta kibazo abapolisi babarindiye umutekano
abanyagihugu nta na kimwe kabisa nta ngorane babaye icyo ni cyo gikuru wari ugiye kuvuga ka kabiri rero aha
jena ariko mvuga ku byerekeye n'irya sentare y'irahe kabisa kuko kwikura muri sentare y'irahe si cyo gisubizo cy'uburundi kuko bica byerekana ko leta ifise iyo yo bifise ukunge nivuga ati kumbure aba bantu biwanje cyangwa abari muri leta nyene baba barakoze ibyaha yuko yo biri kirashaka kubakingira kuko ya nta kindi yerekana yataba yerekana ibyo ariko kuvuga ati reka tureke abahinga baze cyangwa SPI ishike ngaha mu Burundi tohoze yaba ari ibyaha byakozwe n'abatavuga rumwe na leta bahanwe yaba ari byakozwe n'abari muri leta bahanwe ku mpande zose n'ahandi ho umwe ariko arakingira uwundi akakingira uwiwe tubona yuko atakuri kuzohava kuboneka mu burundi ku kubera baza baba umwe wese apfukira ku iziwiye uwundi apfukira ku iziwiwe kabisa nkavuga ati leta yaba ari iyindi yovuga ati kabisa nibaze batohoza hama bace bongera baje gutohoza muri bajya baba barahunze yaba ari abashatse gukubita kudeta yaba ari bajya bo muri sinarede bose igatohoza ikamenya ukuri aho guhagaze ivyo jewe kabisa ico nico nashaka gutangaza ahandi naho nkagenda ndabashimira ukuntu kabisa muhora muduha umurongo cyane cyane uwo murongo wa wasapu benshi barawurondera ko kabisa iyo muwusize nko ku iradiyo muri ko mukawugura kabisa abantu bara- birabaryohera benshi kabisa ko baca ba- bituma babarondera n'ingoga hama nkabipfuriza umunsi mukuru mwese ngaho ku gihugu amerika wa gatandatu kabisa imana ibane na hamwe yego nawe mubane urakoze cyane yego Eh, bareka bivugire rwose ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda turi kumwe kandi na porotazi porote yes amakuru amakuru ni ukuri turashima ngaha mu gihugu cya zambia ehe
Eh, twebwe tunabaha gushyikiriza ikintu cyerekeye ikibazo cy'uburundi Mm.
ibisanzwe sindavuye ngaho mu burundi sinavuga ngo ndahunze intambara jewe ndi mu bintu by'amabizinesi Mhm.
mugabo numvise n'icyo kintu genda avuye ndabibona ngo umunsi mukuru w'abagwanyi ni ukuvuga yuko bigina intsinzi yuko bagwanye neza ni ukuvuga yuko bigina intsinzi oya ntawe urwana neza ubaho gusura kurwana ni ukuvuga ngo ni ibiki ibyo bidusubiza kutwibutsa ibintu byinshi uwo munsi mukuru baba bakwiye kuwukuraho ikintu cya mbere cy'icyo kibaho aha ahubwo ahubwo tukibuka aho tugeze intambara twavuyemo tugashimira imana kubona aho twaba tugeze tutakiri mu ntambara abarundi Ah.
Eh, ikindi ndagomba gushyikiriza niko ngira kabiri.
dusubiye inyuma gatoya aho ngaho muri zambiya uri urahaha ukaronka
Basha umuntu arahendahenda buke bwe gusa niko muri iki gihugu cya Zambia turahura n'ibibazo by'ukuntu migarasiyo kubera igihe ijya viza bayikugongera kugongera amezi atatu Mm.
ayo mezi atatu yamaze guhera pasiporo yawe itayigaranye hanyuma urashobora gufatwa ugafungwa ugahura n'ibibazo byinshi ni uguma wirukana migarasiyo bagufasha ugatanga amahera amabizinesi urumva yaguma yagendekwa nyine mwirukana migarasiyo Mhm.
Eh, Ubu- ubu ngubu ubu ngubu biri kubera muri zimbabwe ko atari kure cyane ya zambiya muri kubikurikira gute
Acha, byo muri Zimbabwe turabyumva neza cyane nacyo nyine bakigarutse ko buke buke rema ngaha muri afurika turakwiyebuza turikebuka abakuru b'ibihugu bakaraba bakaza baratanga imihoho nka- nka mugabe rema robert mugabe arakuze arakuze n'aho imihoho natanga imihoho aho abakiri bato babona imbere igihugu nyine kiriko kiragenda bafite ivyiyumviro bigishushe mu mutwe ivyo nyene botwara igihugu batware nabo none ng'uwo mutama agomba gupfira mu gihugu aracyafite ivyiyumviro cyangwa akerereza barya ba- barongoye ba- basangiye intwaro gutwara aracyafite ivyiyumviro vyo kugira ngo bateze imbere igihugu ibijyanye n'ibyo ngaha muri afurika bakuru b'ibihugu bubu bagombye kuba nk'abihebeye nk'abazungu umenga utaku- utabakujya k'umuheto ntibagomba kumvako Mm.
ibyo bintu muri afurika barakwiye kuza bararaye nyine bobihindura igihugu cya afurika buri matari kimeze neza mugabo bafashe inge- ingendo niyo abazungu gufata urusasu kugira byo gihugu kandi igihingo ciwe carageze Mm. hanyuma hari akandi wari ugiye kuvuga rero
akandi nagomba nshikirize naho twerekeye nyine igihugu cacu n'ibintu vyerekeye ibintu vy'imbonerakure ubu ndovuga kurema byari bigeze kuri cyane nk'uko tubyumva mu gihugu nari ko hazaracamo ivyo bintu byo kwiyemera ikubise umuntu ugiye imbere uku- hari ikintu rero baza baratoye agiye imbere umutwaye imbere n'aba yagusingiza bumva ngo yatwo- ngo acojeje intwaro ngo nicyo gituma cyatumye ndamukubita Bari- ibyo bintu bakwiruza barabiraba na sentare mu kumviriza umuntu bakamwumviriza neza Mm.
harimo umuntu asimbira umuntu agaca yitwaza ikintu ngo reka mbeshike imbere kubera tutse intwaro ngo niyo ndoro ingene gire- ingene yofatwa neza kandi bahita bagikorera ko yuko umenya intwaro intwaro ntitukwa niba uba yabyumvise kubera tutswe kubera tutse intwaro n'indi so nyine baba bahaye batukana so nyine baba bahaye baburana barakwiye kubumviriza neza niba ukubitwa ugaho uga- ukononega ubuzima ngo watutse intwaro n'indi yabyumvise ko ari wowe nyine mama mucu wawe Mm.
ibyo bintu barakwiye kubikorera ikindi nagomba ngaruke ko jewe mu bisanzwe kubera nje muri iki gihugu hafi yeti ndi ndi umushomeri ndavyitse ngo kuko ndaba ndi umushomeri ko ndaratsi nca nuko narije amashuri sindaronka akazi nteze imaze guheza amashuri imyaka itatu iraheze ngo manangure uwine Mhm.
barafashe ibintu bya formation pedagogike barabikura muri icyo gihugu cyacu igihe bamaze kubikura bafata ngo bamwe ngo baje muri kaminuza ngo badashoboye kaminuza ngo bagerageze ngo baje mu mapide mbega abarundi bazi ahantu tugeze twese turafite uburyo bumwe bafite kuri kaminuza ntabyo dufise aha formation pedagogike yarafasha abana kenshi mu gihe agiye muri formation pedagogike ararindira igihe cyose ari cyo cyose akadufuma aronka vagata none ubwo vagata atanga formation pedagogike bigeze uronka bizogenda gute igitangaje ni uko baguma ba- barondera section retre modele ne scientifique n'amasegisiyo sabe tuzogira eh, formation pedagogike anta yuko utagiye kuri kaminuza Eh.
niko bayikunye abo bana batazoba batoye kaminuza bazoza bose bazokira amapizi ya kaminuza Mhm, mhm.
icyo kintu barakwiye kuraba nyine bociga kuko abana naho bari biga ni kwiga gusoma no kwandika je niko ndabibona umaze kugera mu mwaka w'icumi na gatatu ukabona na kimwe wokwimarira wopfuma ugera mu w'icenda umanye gusoma no kwandika ubuzima bwawe urashobora kuburondera utabanje kwirigura umwanya wawe ugere mu w'icumi na gatatu mu w'icumi na kane ye porote ndagushimiye rero namwe muragize ne twari turabashimiye ku bw'ibya amerika kubona amazi wayo umurongo umuntu agashyira igiti ku mutima ni byinshi tuba dufite ku mutima ngo twaba iyo tubishikiriza tuzajya tugerageza kubaha ijambo uko dushoboye kose mubishikirize urakoze pe
imana ibahezagire yego nawe muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro cyanyu murisanga ku wa gatandatu mutange amakuru mutange ibitekerezo ibyiyumviro mubisangire n'abandi kuri telefone dufite nowa nowa nawe wagiye muri bwa bwato se
aha mburimwo buke buke
wajyanyemo n'utunyamaswa tungahe
aha utunyamaswa twarashize oh nko gukusanya utundi yego
bimeze bite kuri rya amerika ku ijwi rya amerika turaho turakomeye nuko rero amakuru yawe ndagusuhuza cyane ko ndagukunda tuhazi kamirindi ndagushimiye pe nakwandikiye ku ijwi rya amerika ko uzashyire muri ya gahunda y'umuziki ariko nategereje ko uzampamagara ntabwo wampamagaye nawe ndagushyira ku mutima hanyuma ubutaha tuzaguhamagare
ndashima cyane ye
mwakwenda hano i kigali mu rwanda
uti
ndi hano i kigali yego
hano igitekerezo yanjye nagira nguhe ikibazo cyanjye n'icyo irahe iki nagira ngo irahe urebye uburundi ntabwo bwagakombye kwikuramo hariya kuko urebye ntabwo ubutabera bwo mu burundi bwihagije uko agiye nkurikije uko navutse uko ubutabera nabusanze na n'ubu niko bikiri kuko biragoye kugira ngo wowe uri umuturage wo hasi ube wajya nko kwitwarira musitaneri n'undi uri hejuru yawe cyangwa undi muntu wari ukurusha amafaranga biragoye kugira ngo ube wamurega kuko ikindi kuko biragoye kugira mu burundu uzajye kurega umuntu kwanza ukuruta ese nowa uri umurundi ariko uri mu rwanda ukora iki mu rwanda se
mu rwanda nize ibintu bya hoterire nkunda gukora mu mahoteli ubu ngubu ntabwo nakoze na ndi ofu
ubona agashahara kagutunze neza
ni ukuri nta kibazo ndaryama nkasinzira kandi icyo nkeneye cyose nkakibona
naho ubundi naho ubundi erega uburundi kuva muri iriya sentare ni uburenganzira bwabo iriya sentare ni ishyirahamwe ishyirahamwe burya urijyamo ukarivamo uko ushaka ni uburenganzira bwabo
gusa ariko ntabwo ntabwo mbishyigikiye kuko urebye ntabwo ubucamanza bwacu abaturage bw'ibwacu ntabwo tubwizera uko iyo ugiye kurega byibuze uteganya ikintu runaka uba ugiye kwica ugiye gutanga kuko uba ugiye kurega nta n'umwizi ko ibyo ububwira cyangwa uko ubona ibintu biri bugende nta kahiko bigenda ikindi kibazo ku ngoma iriya ngingo umukuru w'igihugu yafashe yo guca ingoma mu bukwe ntabwo cya kibazo twe twacyakiriye neza kuko hano ingoma niwo mwihariko wacu ni w'abantu cyangwa abantu abaturanyi benshi niho nicyo kintu batuziho urebye ubu ngubu muri entetementi umuziki twaribuze kareba mu mupira w'amaguru twaribuze reka no mu bindi bikorwa bitandukanye twaribuze ariko ingoma nicyo kintu twari dusigaranye kubera umuntu yavuza ingoma cyangwa yanyura ahantu barimo kuvuza ingoma yakumva umuntu uri kuvuza ingoma akavuga ati uyu ibyo ari byo byose ni umurundi uri hano cyangwa ni abarundi bazi kuvugiriza ingoma hano yangiwe rero umukuru w'igihugu yafashe ni ukuri ntabwo byadushimishije kuko ubu ngubu bisa n'aho abarundi dukoresha gutyo kuko ubu turibuze kuko ubu ngubu urebye ku mashuri nicyo kintu twakoreshaga ahantu aho ari hose no mu nkambi nicyo kintu twakoresha tukavuga tukishima ariko kuba twakumva kiriya kintu intege zacu zicika kuko tuvuga ati ubu ngubu turagiye gusura nk'abantu bari i kampala ikintu twabakirije ni ingoma ariko ubu ngubu twumvise ye nowa ndagushimiye ubwonko bw'ahubwo nimba icyemezo kitarabashimishije umukuru w'igihugu ni umuntu uba ubakorera mwagenda mumwandikira mukabimubwira hanyuma ndibwira ko nawe afite uburyo yabasubiza urakoze cyane
akandi kabazo kanjye nari gatoya kagufi cyane ariko
ni ikintu nasigaye mbona mu burundi gisigaye kibangamira urubyiruko bashyizeho ngo kuba umuntu ashatse ashatse gushaka umugore ngo yabanza akajya kumwandikisha muri komini ariko uko ababitangaje ko bazipfutse siko bimeze kuko umuntu asigaye ashaka umwana w'imyaka cumi n'itanu kubera irangamuntu umuntu yiyongera imyaka akajya muri komine bakamwandika yamara kumushyira mu rugo agahita afata akigira nko mu gisagara ubwo ugasanga uburenganzira bw'umwana cyangwa bw'umukobwa burimo kugenda busubira hasi bitewe n'iyo ngingo bafashe cyangwa bakurikirane uwo muntu barebe ese uyu muntu uje kwiyandikisha hano muri komine iyi myaka dusanzwe kwiranga muntu niwe arayuzuye cyane ntabwo ni ukuri iki kibazo kirabangamiye kubw'abakobwa buri mu burundi cyane kuko abantu basigaye bashaka bakiri bato kandi ubwo ngubwo iterambere riradindira ry'igihugu ye amategeko azabahana bihorere urakoze cyane nawe urakoze ariko uzasuruze buje na mukankusi ndamukunda ye ndamukubwirira rwose afite mukamusoni ko yabuze asigaye yaragiye ubu yagiye mu bindi ntabwo agikorera ijwi ry'amerika
sawa uragize neza cyane ye urakoze nawe ijwi ry'amerika mu kirundi kinyarwanda turi kumwe kandi na yosefu yosefu we joseph joseph reka da telefone ye sinzi ukuntu byagenze noneho duhamagare tade tumuhe akajambo kagufiya tadeyo we
yego yego urakomeye
naho yewe ndabona rwose usigaranye umunota umwe gusa ngaho aha
nari mfise akabazo kuko narakurikiranye ibyo ngibyo ariko baragira amadekarasiyo ya sepeyi bamagana sepeyi natekereza yuko na minisitiri w'ubutabera yatangaye cyane kumva arimo aradekara ko bazarwanya sepeyi nk'uko ntare rugamba yarwanyije abakoroni bibaza ku kintu ibyo yabivuga kandi we agejeje kuzuruza abantu kumviriza abantu akabashyira bose ku munzani umwe bibaza ko yatandukiriye rwose abajeje kubidekarara ibyo bintu bibaza ko yego
ko bamenya guhumuza abanyagihugu neza nka minisitiri w'ubutabera bakamenya iyindi diporomasi bagenda bakoresha ariko ye tade ndagushimiye agaheka tubanye kagufiya umbabarire tuzasubira ijwi ry'amerika yego tade ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti zacu mwese uko mungana ndabashimiye pe maze rero mukomeze mugubwe neza na radiyo yanyu ijwi ry'amerika turasubira mu kanya saa kumi n'ebyiri mu makuru mube mwumva ku karirimbo afurika yunayiti afurika niyishyire hamwe ni bo mare murakarama
how good and how pleasant it